radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda abahoze batuye mu manegeka basenyewe amazu hirya no hino mu mujyi wa kigali baravuga ko bishyuzwa imisoro y'ubukode bw'amazu yasenywe umuhanzi w'umunyarwanda bruce melody ari mu ruzinduko rw'akazi muri leta zunze ubumwe za amerika yamamaza indirimbo ye nshya when she's around I close my eyes when she's around. I close my eyes when she's around. She blow my mind when she's around. Nafunga macho when she's a you.
indirimbo yakoranye n'umuhanzi w'umujamayika shagi murayumva yose mu kanya mu burundi abagore bakora ubucuruzi buciriritse baravuga ko bahohoterwa n'abayobozi kuko baburabuzwa mu byo bagerageza gukora ngo batunge imiryango yabo ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na toma kamirindi amakuru tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika umugabo ukomoka mu rwanda witwa eric tabaro nshimiye yatawe muri yombi ejo kuwa kane muri leta ya ohio mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu umushinjacyaha wo ku rwego rw'igihugu amukurikiranyeho ko yabeshye ku ruhare yaba yaragize muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane avuga ko muri icyo gihe nshimiye yari umunyeshuri mu ishami ry'ubuganga rya kaminuza y'u rwanda mu mujyi wa butare n'umuyoboke w'imena wari ushishikaye mu mashyaka yakoze jenoside nshimiye yagendaga arondera abakozi n'abarwayi b'abatutsi mu bitaro bya kaminuza bakabica abandi bakabafata ku ngufu umushinjacyaha yemeza ko nshimiye ubwe yishe abantu abakubita impiri irimo imisumari abandi akabatemagura n'umuhoro asobanura ko nshimiye eric yahunze u rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane hagati mu kwezi kwa karindwi yanyuze muri kenya ajya gusaba ubuhungiro ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika y'i nairobi abeshya ko atigeze agira uruhare muri jenoside yarabubonye yageze muri amerika mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu yabonye ubwenegihugu mu bihumbi bibiri na gatatu noneho tujye muri uganda perezida museveni yaraye agize umuhungu we generali muhozi kene rugaba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu niwe rero umukurikira mu buyobozi bw'igisirikare cyose abereye umugaba w'ikirenga Kene Rugaba yari asanzwe ari umujyanama mukuru wa Perezida Museveni mu birebana n'ibikorwa by'umutwe w'ingabo zidasanzwe Force Speciale kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Mbere yaho yari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Kene Rugaba asimbuye ku mwanya w'umugaba mukuru General Wilson Mbasu Mbadi wagizwe minisitiri wungirije ushinzwe ubucuruzi. nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri leta zunze ubumwe za amerika kibivuga ntibivugwaho rumwe cyane cyane mu bakeka ko perezida museveni w'imyaka mirongo irindwi n'icyenda y'ubukure ashobora kuba arimo ategurira umuhungu we kuzamusimbura ku mwanya w'umukuru w'igihugu amatora ya perezida wa repubulika ya uganda ataha ateganijwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu radiyo ijwi rya amerika noneho tujya muri afurika y'epfo perezida w'inteko ishinga amategeko umutegarugori nosiviwe mpisa ngakura yatanze intebe kubera ibirego bya ruswa mu itangazo yashyize ahagaragara aragira ati kubera uburemere bw'ibimvugwaho mfashe ikiruhuko kidasanzwe guhera aka kanya ku wa kabiri w'iki cyumweru abagenzacyaha bagiye gusaka iwe mu rugo ariko ntacyo batangaje kuri anketi zabo gusa nk'uko ibitangazamakuru bibyamamaza mpisa ngakura akekwaho ibyaha bya ruswa igihe yari minisitiri w'ingabo z'igihugu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mbere y'uko rero aba perezida w'inteko ishinga amategeko we avuga ko ntacyo umutimanama we umushinja ariko asobanura ko atazagorana muri anketi ababikurikiranira hafi basanga ibibazo bye byiyongera ku bindi by'abandi bayoboke b'ishyaka anc riri ku butegetsi bishobora kuritobera mu matora ateganijwe ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwezi kwa gatanu gutaha radiyo ijwi rya amerika muri leta zunze ubumwe za amerika inteko ishinga amategeko congress yatangaje umushinga w'ingengo y'imari y'amadolari tiririyoni imwe n'ibice bibiri ni ukuvuga miliyari igihumbi na magana abiri abayigize b'amashyaka yombi abarepublikani n'abademokarate bari bamaze iminsi barananiwe kumvikana ku buryo inzego za guverinoma zo ku rwego rw'igihugu zimwe na zimwe ziteguraga guhagarika ibikorwa byazo byose kuri uyu wa gatanu guhera saa sita y'ijoro muri izo nzego harimo minisiteri zikomeye nk'iy'ingabo na minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu ishinzwe ibibazo by'abimukira umutekano w'imipaka n'uw'ibibuga by'indege n'ikigega cya minisiteri y'ububanyi n'amahanga gishinzwe gutera inkunga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi z'abanyapalestina ijwi rya amerika tukiri hano muri leta zunze ubumwe za amerika abaganga bo mu bitaro bikuru bya massachusetts mu mujyi wa boston mu burasirazuba bw'igihugu batangaje ko bahaye umuntu muzima impyiko y'ingurube kandi bigenda neza ni ubwa mbere mu mateka y'isi bibayeho umukambwe rick sleiman w'imyaka mirongo itandatu n'ibiri y'amavuko afite indwara y'impyiko igeze ku rwego rwa nyuma iyo abaganga bamuteyemo babanje kuyigorora uturemangingo adn twayo bakoresheje ikoranabuhanga bavuga ko umubiri we wayakiriye neza arijajara buhoro buhoro ku buryo ashobora gutaha iwe mu rugo vuba aha abashakashatsi bamaze imyaka irenga mirongo irindwi bagerageza kuvura imyanya y'umubiri w'umuntu bakoresheje iyi nyamaswa nk'impyiko nyine cyangwa umutima ariko kugeza ubu byari bitaragenda neza
urakoze toma kamirindi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda abahoze batuye mu manegeka basenyewe amazu hirya no hino mu mujyi wa kigali baravuga ko bishyuzwa imisoro y'ubukode bw'amazu yasenywe barasaba gukurirwaho iyo misoro kigali eric bagira ubusa nk'ubu ngira ikibazo cya pansiyo ngira ikibazo cya diyabete ihangane ibyo byose bakavuga ngo bazaha inzu abantu bo mu byiciro bya mbere
mu marira ishavu n'agahinda uko niko umubyeyi Oliva Manirarora w'imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko yituye umuvunyi mukuru asobanura ikibazo cy'imisoro bari kwishyuzwaho basenyewe amazu ubutegetsi bufata nk'amanegeka mu mwaka ushize mu kagari ka Nyamabuye igatsata mu mujyi wa Kigali nyuma yo kubimura Manirarora n'umuryango bisunikiye mu byaro bya Bweramvura niho basembereye akavuga ko byabagizeho ingaruka zikomeye mu kuvuga ngo twimuka abana bose ntitwajyanye umubyeyi yaciye ukwe abana bari ku ishuri basanga twaragiye tubayeho dutatanye kumva uburemere bw'ingaruka ku basenyewe bisaba kwimanukira ukabasanga aho basembereye umukecuru beatrice mukasarambu w'imyaka mirongo itandatu n'itanu y'amavuko yahoze atuye mu murenge wa gisozi gasabo kuri ubu asembereye mu murenge wa murambi mu karere ka rulindo gahana imbibe n'umujyi wa kigali avuga ko bamusenyeye inzu yabagamo anakodesha agasaruramo amafaranga ibihumbi mirongo inani na bitanu bya buri kwezi kuri mukasarambu kubona amafaranga ibihumbi mirongo itatu y'ubukode bw'inzu yo mu cyaro ni kimwe kubona icyo gushyira ku munwa ni ikindi atunzwe no kwikopesha ibiro bitatu by'ibigori bihunguye akabitekera mu gasantere biboneka ko kari gutera imbere aramira ba nkaho nikora mu masaha ya saa yine za mu gitondo twamusanze imayange rurindo turebura ni utugori ntekamo hano mu isafuriya ngabura tudashinga utugori tw'impungure ni ukuvuga ngo uteka uduhungure ukatugaburira abaturage ba hano bakaguha amafaranga nyine nanjye kugira ngo mbone utwombaho ni ibiro bibiri bitatu ngenda nkafata nkahasanga ateka hari n'ubimbwira ati genda uteke nyine hanyuma numara guteka n'uyabona uzi unyishyure nk'uko uyu musaza nzaniye utu dukwe ukaza kumwishyura gute buriya turiya dukwe hariho haranca amafaranga magana arindwi ubuse nk'isafuriya imeze gutya ha, ushobora gukuramo nk'amafaranga angahe nzi ahangaha se iba yuzuye ni utuntu ngeramo hari igihe mbonamo nk'icyabiri cyatanu ntange nyine kubara kugira ngo utwo tugori tuntunge ndyeho kuva mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na gatatu nibwo ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bwatangiye gusenyera abatuye ahafatwa nko mu manegeka yashyira ubuzima bwabo mu kaga kubasenyerwa ariko babibona ukundi umukecuru mukasaramba hari kuba mu manegeka bakamenya icyangombwa cy'amanegeka bampaye umuriro bampaye amazi n'ifite amazi ku muryango mu manegeka hajya ibikorwa remezo ntibadusura se kugira ngo baduhe ibyo bintu nyuma yo kubasenyera abaturage bemeza ko babona ubutumwa bugufi ku matelefone yabo bubishyuza imisoro ku mitungo itakiriho bagasaba ko batura uwo mutwaro bariho baratwishyuza ngo nidusore kandi nta mazu dufite twifuza ko iyo misoro yakurwaho kandi nta n'icyo tunafite kuko twabuze iyo tujya tura n'iyo tuva kuri ubu abasenyewe mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali baratatanye buri wese yahisemo kwishima aho yishyikira nubwo basembereye bamwe mu mujyi wa kigali abandi mu nkengero no hanze yawo nta cyizere ko ku munota ku wundi batakomeza kwisunika bigira hirya ko naho ngaho twari turi wabonaga ko nyine nta kintu bitwaye tugiye kumva twumva nyine bigenze muri ubwo buryo naho umuntu aba ari ntabwo azi ngo ejo ngo bizagenda gute mbese mbona uko wari ubukeye nyine nk'uko nabikubwiye haruguru iki kibazo cy'imisoro ku basenyewe urwego rw'umuvunyi mu rwanda rukizeza ko rugiye kugishyikiriza abo bireba mu maguru mashya madamu nirere madarina ni umuvunyi mukuru yari yasuye umurenge wa gatsata mu bibazo by'akarengane twasanze rero ari byiza ko bitakorwa gusa mu murenge wa gatsata kuko ni n'ahandi haba gisozi cyangwa n'ahandi ko urwo rutonde umurenge wakorwa ariko n'akarere kakabigira ibyako ku buryo urwo rutonde rwakorwa rwari afite ibyangombwa noneho njyanama yafata umwanzuro igafata umwanzuro kuri byose ku buryo imisoro birashoboka ko igihe iyi misoro yakurirwaho abari kuyishyuzwa n'ubwo bagisembereye hatazabura biruhutsa barimo n'uyu mukecuru natwe turaba tudafite uko turiho ngo badusoreshe imisoro ndabura yo nijya kwishyura aho ndyama noneho nzabona yo njya kwishyura itongo bashenye tuvugana na depite christine mukabunane wo mu ishyaka pesi imberakuri yabwiye ijwi rya amerika ko ibyo kwishyuza iyi misoro y'ubukode ku mitungo itakiriho bidakwiye ndumva bari kubikura muri sisiteme bakareka kubabarira imisoro aho ibyo babariraga nyine bitakihari ntabwo ari byo rwose ibyo ni akarengane mu marangamutima y'abagendana n'uruhuri rw'ibibazo barimo abasenyewe bumva ubutegetsi bwarabatereranye nk'ubwo abavunyi baje iyo haza kagame twariwe twibonanira yakwakira abandi twebwe natwakira abandi uravuga abandi nk'abaza mu rwanda abanyamahanga niba mu rwanda ntibamererwa neza gusa niwe wakwifuza ko twe twamererwa nabi biragoye kumenya umubare wa nyawo w'abasenyewe mu bice ubutegetsi bw'isi amanegeka mu kubimura nyir'inzu yahabwaga amafaranga ibihumbi mirongo cyenda yo kuba bikodeshereza mu gihe uwakodeshaga nawe yahitaga ahabwa ibihumbi mirongo itatu abasenyewe bari batuye mu mirenge ya gisozi remera gatsata jabana n'ahandi ehakabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mu burundi abagore bakora ubucuruzi buciriritse baravuga ko bahohoterwa n'abayobozi kuko baburabuzwa mu byo bagerageza gukora ngo batunge imiryango yabo bamwe muri abo baganiriye n'ijwi ry'amerika n'abakorera ubucuruzi mu mujyi wa Bujumbura inkuru ya Thierry Vendayishimiye bakatubarira tugende mu masoko none nk'umuntu afite umutari w'ibihumbi mirongo ibiri ntitugira amahera yo gupanga bijya bibanza byo mu isoko tubyikorera mu giseka turiyavuye kusanzara dushika muhira rwarushe twasanzaye umuntu agwa nk'ikiziga kandi twitwaje ngo turi mu gihugu cy'iwacu genda afite ikibazo gikomeye numva ndushiye kuri iyi si muri iki gihugu cy'iwacu abo ni bamwe mu bakenyezi bafise amikoro make bakorera hirya no hino mu gisagara ca bujumbura bagerageza kudandaza utuntu duto duto nk'uko bavyiganiye abakunzi b'ijwi rya amerika basigura ko umukenyezi w'iki gihe atakiguma ategereje ibizanwa n'umugabo ndetse hari n'ababa badafise abagabo kandi bafise abana bikaba ngombwa ko baja kurondera ibitunga umuryango berekana ko bitaborohera na gato kuko umutahe wabo uba ari muto bigatuma badandaza utuntu duto duto turimwo ibyamwa ndi umudamu ndeza abana bane ndaja kubarondera kubera mbona umugabo usanzwe abagabo ba kino gihe aragenda akarondera yaronka acishiyo akajya kuhanywesha inzoga wowe nawe ukabona icyo ugaburira abana nzindutse nawe ngo nzindutse kurondera nkagenda kurondera twahura n'abantu bakabitwaka bakatubuza ko turondera abana ugasanga uri umuntu akaragira ingorane mu barabara akaragira ingorane mu bana urabuze icyo bagaburira abo bakenyezi ariko basigura ko batoroherwa mu kazi kabo kuko baburabuzwa n'abajejwe intwaro ibyabo bikahononekarira uyu mukenyezi akorera ku ibarabara riva ku bitaro by'abasirikare byo mu kamenge riduga kuri mosi yo gikungu avuga ko bagerageje kwishira hamwe n'abandi bakenyezi mu gukora urwo rudandazwa ariko bibi by'ubusa asaba ko botuma batozwa amatagisi ariko ntibaburabuzwe natwe kubera turi abantu bato bato tutize twayize ibinyene by'ibyamwa byo kurangura ibyamwa kugira abana babeho turi kumwe n'abapfakazi turi kumwe n'abantu urabona ubuzi bw'ubu bwaragoye ntuba warize biranka ariko twebwe abakenyezi kubera dushoboye rero twavuze ati reka tugende hamwe dushika abakenyezi batanu tudanaze ibyo byama nibaraba ukuntu badutoza igitasi turi bareke kutugwaza imitima saa moya sizeri n'inusu uzi ubona twiruka ko batwiruka ko ibyacu tugasanzaza cyangwa bakabitwara none turi bene gihugu kuburabuzwa mu kazi bakora abibona nko kuba atamutekano bafise mu gihugu cabo noneho kudusova mu gihugu twatahe n'ibyacu bigende ko tuze turirukanwa turwara imitima kandi turi mu gihugu cy'iwacu cy'uburundi cy'amavukiro cyenda afise ikibazo gikomeye numva ndushe kuri iyi si muri iki gihugu cy'iwacu abandi bakenyezi bakora urwo rudandazwa ruto ruto hirya no hino mu gihugu nabo bemeza ko umukenyezi w'iki gihe atabayeho neza nka kera kuko abashingantahe babo bahinduye ingendo ugasanga umukenyezi niwe yihararanga urugo abakenyezi bo muri iyi minsi turiko turagira ingorane cyane bitewe n'ubu buzima turiko turabamwo ntibutworohereje icyo nosaba ni uko botureka tukarondera tukarondera tugahangayikira abana hama bibaye ngombwa ko badufasha bagahagurukira n'abo bagabo bakabereka ko bakwiye gukora inshingano zabo nk'uko ari abagabo ico basabwa abo bakenyezi bato bato n'abajejwe intwaro ni ukuja kudandariza mu masoko yashinzwe na leta uyu mukenyezi avuga ko amafaranga bagerageza gukoresha kugira ngo abana bafungura ari make bityo kuja mu masoko bikibagoye bakatubarira tugende mu masoko none nk'umuntu afite umuteye w'ibihumbi mirongo ibiri ntitugira amahera yo gupanga bijya bibanza byo mu isoko mva bijya bihumbi mirongo ibiri turangura ubutomate ubutunguru abo bakenyezi babwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko bababazwa no kuba amashirahamwe y'abakenyezi babaserukira atabavugira basaba uburenganzira mu gihugu cabo bwo gukora bisanzuye kugira ngo babashe kubaho thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umuhanzi w'umunyarwanda boris melody ari mu ruzinduko rw'akazi muri leta zunze ubumwe za amerika yamamaza indirimbo ye nshya when she's around indirimbo yakoranye n'umuhanzi w'umujamayika shagi yaje muri studio ya radiyo yacu yakirwa na eugene mukankushi ukuteye n'ukusabira ngaragura je suis vraiment fou de toi amaso yanjye ni wo wareba urukundo wamaye rumara kwifuza kandi sinicuza je te promets mon bébé to satisfy you yuhu si wow mwamwumvise rero ni bruce melody inshuti yanyu umunyarwanda uri mu ruzinduko hano muri leta zunze ubumwe za amerika atugezeho hano muri studio turakwakiriye turakwishimiye murakoze cyane nishimiye kuba ndi kumwe namwe n'abari kutwumva yego uri kumwe na bagenzi bawe nabo turabasuhuje ariko kubera akanya gatoya dufite ntabwo turi bubakire watubwira muri makeya uruzinduko murimo rugamije iki hano muri amerika mfite indirimbo nshyashya nakoranye n'umuhanzi w'umunyejamayika ariko ukorera hano muri amerika witwa shagi iyo ndirimbo yitwa when she's around rero twaje mu bikorwa byo kwiyamamaza no kuyimenyekanisha ariko no kumenyekanisha umuziki wanjye muri rusange
ako karirimbo se ko watunyura gato cyane I close my eyes when she's around I close my eyes when she's around. She blow my mind when she's around. Nafunga much when she's a you.
urakoze cyane ndumva hari ibyo utubikiye ubwo rero iyo ndirimbo nayo turayitegereje akandi kantu wifuza kuba watunyurizaho nk'akaririmbo gato cyane mbere y'uko tukurekura ko turaryoherwa n'ijwi ryawe hari ako ukunda se ngo nkufashe hari utwo ngira abamama bakunda bikantangaza hari nk'akavuga ngo mu buzima busanzwe sindi umunywi sindi n'umusinzi naraye nkwiye bidasanzwe nunguka inshuti ntazi z'abasinzi twanyweye twasinze
umva rero turabizi ko mufite akazi kenshi reka Yego, yego.
tukureke ugende ukomeze ibyo wari urimo urakoze cyane murakoze namwe kutwakira imana ibahe umugisha turabakunda cyane yego namwe Bruce Melody umuhanzi w'umunyarwanda uri mu ruzinduko rw'akazi muri Amerika aganira na Eugenie Mukankusi muri studio ya gatanu y'ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika uri uwa mbere uri igitego
mu kiganiro cy'abari n'abategarugori uyu munsi turakira nikuze suzana wiza kaminuza ariko agahitamo kuba rwiyemezamirimo agashyira imbere ubuhinzi ahinga ibihumyo mu murenge wa bumbogo mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali nubwo bwose umuryango we utamushyigikiye mu ikubitiro uyu munsi umufata nk'icyitegererezo inkuru yateguwe na asumutakaboyi nikuze suzanne umugore ukiri muto waminuje mu burezi yaje guhinduka umuhinzi uyu mubyeyi wize amashuri yisumbuye amutegurira kuzaba mwarimu ni nayo yakomeje muri kaminuza yiganaho uburezi mu ishuri rya kiye hano mu mujyi wa kigali asoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe nubwo yize uburezi nikuze aboheruka akirangiza amashuri yisumbuye kuko arangije kaminuza yahawe akazi ko kujya kwigisha kure y'aho yari atuye kandi ahembwa amafaranga make ahitamo kukareka atangira urugendo rw'ubuhinzi uyu mubyeyi w'imyaka mirongo ine ijwi rya amerika ryamusuye aho akorera ubuhinzi bw'ibihumyo mu murenge wa bumbogo mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ubu buhinzi ntabwo bumenyerewe cyane nk'uko hari uwakubwira ko ahiga ibishyimbo amasaka ibigori ukabyumva vuba kuri nikuze we yahisemo guhinga ibihumyo ni igihingwa kitamenyerewe cyane mu rwanda yewe si na benshi babihaha ngo babiteke inkuru ya nikuze nayimenye bwa mbere ngiye gusura umubyeyi w'inshuti yanjye yagemuriraga ibihumyo amasaha y'amafunguro ageze yanzimana ibyo bihumyo byatumye nifuza kumenya inkomoko yabyo kubera uburyohe bifite uyu mubyeyi yampuje na nikuze mfata urugendo rwo kumusura aho akorera mu karere ka gasabo mu murenge wa bumbogo iyo ukigera aho akorera utangazwa no kubona umugore ukiri muto wa noneho wize wambaye itaburiya ari mu buhinzi bwe n'ibw'ibihumyo n'abakozi bakorana umunsi ku munsi ubuhinzi bw'ibihumyo nasanze butandukanye n'ubundi buhinzi kuko bwo bukorerwa mu nzu mu rugo kwa nikuze usanga ari kumwe n'abakozi be bamwe barimo gukora ibyo bita imigina abandi barimo kubagarira ibihumyo byamaze guterwa nikuze aganira n'ijwi rya amerika yadutangarije ko kwinjira mu buhinzi bw'ibihumyo kandi yaraminuje byabanje kutumvikana Byanteye kujya mu buhinzi nari mfite abantu b'inshuti zanjye bakoraga ubuhinzi bw'ibihumyo nkajya njya kubasura ariko nkumva ntabwo nde- ndenterese ndenterese muri byo Ah, nkomeza kugenda mbasura bakampa ibyo kujya kwirira bakanyigisha no kubiteka sinari nzi uko bitekwa nabiteka nkumva biraryoshye nyuma rero nkagenda nkabagurira imigina mikeya yo kwihingira yanjye y'akarima k'igikoni nuko namenye ibihumyo ubwo rero ikijyanye n'uko umuryango wanjye wabyakiriye ntabwo babanje kutabyumva Eh, byari bigoye kuko bo bumvaga ko nagakwiye gukora ibijyanye n'ibyo nize kuko nize ubwarimu mbukunze cyane nanabushaka cyangwa se ngakora akazi ko mu biro uyu mubyeyi yabwiye ijwi rya amerika ko yatangiye yirwanaho kuko umuryango w'aho avuka ndetse n'uwo bashakanye batahise bumva ukuntu umuntu waminuje areka gushaka akazi agahitamo kwirirwa mu murima ubuhamya yaduhaye bugaragaza ko umusaruro yabonye bwa mbere ari wo watumye umuryango ndetse n'uwo bashakanye batangira kubona ko aka kazi gashoboka ndamubwira nti ngiye kugerageza uriya mushinga wanjye sindi bukwaka amafaranga nyemerera njye nzakwereka umusaruro naragenda naka amafaranga mu bimina nabagamo by'abagore ngura imigina guza imigina igihumbi kuko mbere mbihinga abaturage bari bafiteho imyumvire itari myiza akavuga ngo ni ibiyege uriya mugore ngo ahinga ibiyege kandi ibiyege birica bikaba ngombwa ko bamwe mbaha n'iby'ubuntu nkanamubwira uko bugenda akabiteka kugira ngo yumve ko ntacyo bitwata ari n'ibiyege baza kubikunda nabo nahinze imigina igihumbi imigina rero naje kuyikuramo amafaranga ibihumbi magana cyenda icyo gihe ikiro twakigurishaga icyatanu ubwo abonye ko ari ibintu bishobora kuba bikora natangiye nkorera ahantu mu kazu gatoya nza kwimuka kugira ngo mbone aho guhinga imigina myinshi imigina ndayihinga nabijyana ku isoko abagore bakabikunda kugeza ubu nikuze yatangiye gushakisha ibindi yakura mu bihumyo bitari ugukuramo isupu gusa ibihumyo ahinga arabigurisha ku buryo bimufasha guhemba abakozi bakorana kugura ibikoresho akenera ndetse nawe ubwe akaba yarishyiriyeho umushahara ungana n'ibihumbi magana atanu buri kwezi nikuze yumvikanisha ko mu minsi iri imbere azatangira gahunda yo kongera umusaruro akura mu bihumyo naricaye ndavugana ariko nimba ibihumyo tubifata nk'inyama ni gute ibintu bivamo inyama bitava no mu gihumyo mpamagara mucoma ndashaka twotse igihumyo turabanza bwa mbere tu- tukirambura ku mbabura tukiriye kiraturyohera ariko tubona ntabwo twagurisha burushete y'igihumyo kirambuye gutyo bukeye ndamubwira reka noneho tugikate tugishite turebe tugenda duhinduranyaho uturungo duhinduranyaho uturungo tubona tubonye burushete iryoshye umunsi ukurikiyeho mbwira umuntu w'isambusa ngwino unkorere urupapuro nanjye ndakaranga ibihumyo noneho dukora isambusa z'ibihumyo turazikora amakomande muri karitsiye aba- aba amereye nabi bukeye dukora bureti uyu mubyeyi asobanura ko afite intego yo kuba yarangije kwishyura kredi ya miliyoni makumyabiri yahawe na banki agura aho akorera ndetse akazakomeza no kongera ibikorwa bye mu gihe cy'imyaka itatu kugeza ubu nikuze watangiye atumvwa amaze kugura ahantu hanini ahinga ibyo bihumyo ndetse amaze no kugira abo bakorana nabo baminuje nkawe madamu nyirarugwiro dativa impuguke mu by'ubuhinzi yashakishije akazi hirya no hino aza kubonana na nikuze yambwiye ko ubuhinzi bw'ibihumyo bwamaze kumuzanira inyungu njye naje ahangaha nshaka akazi k'ubugoronome kubera niza goronome tugakorana ibintu bijyanye no kubihinga ariko nza gusanga harimo ibindi bijyanye no kubiporosesinga kandi nkumva nanjye nk'umubyeyi uteka mu rugo nanjye ngomba kumenya uburyo bwinshi nabitekamo hariya rero nsanze usanze ndi gukata ibihumyo kugira nshite twotse burushete kuko ngo mu rugo ntabwo nshaka kubwira umugabo ngo nk'umuceri ngo mpisabune ngo ndashaka ngo ikanzu nziza cyangwa ipantaro nziza ngo mwirirwe mbimusaba kwa nikuze uhasanga baminuje bakora mu buhinzi ndetse n'abakoresha amaboko yabo ba nyakabyizi bose bemeza ko bakura inyungu mu buhinzi bw'ibihumyo aka kazi nyine katuma mbona wenda icyo kurya nkaba nabasha no kwegurira inkweto nta wundi muntu mbyatse nkaba nakegura n'umwenda nkaba nabona n'utundi dufaranga duke two kwiteza imbere nka sevinga nkagura nk'agatungo ntabwo bijya biba ibyo kubwirirwa iyo naramutse nje hano uyu mubyeyi avuga ko afite abakozi bahoraho bagera kuri batanu akoresha n'abandi banyakabyizi mirongo itanu ibyatangiwe bitumvikana ubu bitunze benshi bo mu murenge we navuganye n'impuguke mu by'imirire ni umugore w'ikigero cy'imyaka mirongo itanu ukora mu kigo nderabuzima cya hano mu mujyi wa kigali ntiyifuje ko dutangaza amazina ye yabwiye ijwi rya amerika ko ikiribwa cy'ibihumyo kibonekamo intungamubiri za poroteyine imyunyungugu ya kalisiyumu vitamine c ndetse na vitamine d asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali ikiganiro cy'abari n'abategarugori nicyo dusorejeho amakuru y'uyu munsi mwese mwese abatuye mu murenge wa bumbogo mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali mwebwe mwateye inkunga nikuze suzana mu mushinga we mwebwe mu muhe icyashara n'abamutera inkunga zitandukanye cyane cyane abamuhaye inguzanyo mwese mbatuye iyi ndirimbo ya bruce melody na shagi bagira bati when she is around bati iyo ari hafi haba hari neza dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi umwana aragwa nyina akarira nyina yagwa umwana agaseka umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimye imana Chick is my that's for real.
Down in love your figure and your perfect design. Top shelf kitty and you're certainly fine. All up on my mind is so I